imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti zacu mukunda radiyo ijwi rya amerika ikaze mu biganiro vyacu vyo muri iki gitondo ni vide niyo ngabo abaramutsa mubandanye mugira ibihe vyiza bijana na noel mwese mu miryango yanyu n'abanyu twibaza ko muriko muyihimbaza mu mahoro n'umunezero hano kuri radiyo ijwi rya amerika ntitwatanzwe kubafasha guhimbaza uwo munsi mukuru aho muri hose abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi nabo badusabye kubafasha guhimbaza uyu munsi w'iyi wikendi ya noel dutangurire ku butumwa bw'abakurikira bari burundi
tubanje kubashimira kutwiyumvira ku bijyanye no kwipfurizanya iminsi mikuru yimirije yaba iminsi mikuru ya noel cyane n'umunsi mukuru wo kwipfurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ku bwa mbere tukaba twipfurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abakozi mukorera ku iradiyo ijwi rya amerika tukaba tubashimira ku butumwa mushikiriza ababakurikirana aho baherereye hose ku isi yose kandi tubashimira yuko mushikiriza ubutumwa bwubaka kandi mukadushikiriza n'inkuru zitandukanye z'isi yose tukamenya ibivugwa ku isi nkaba rero uyu mwaka utangura w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwa mbere ndawipfurije umuryango wanje umuryango wanje uri hariya mu ntara ya ngozi hariya muri komine mwumba ku mutumba wa hayiro harimo abajyango abo tuvukana ba data wacu nkongera nkawipfuriza kandi abo mu muryango baba hariya mu ntara ya muyinga muri komine ya giteranyi hariya muri zone ruzo ku mutumba wa masaka komine ya giteranyi nkongera rero nkabipfuriza n'abavandimwe dukorana mu kazi ka minsi yose n'ababanyi tubana aho mperere ngaha i bujumbura ku mutumba wa maranza karitsiye ya buhomba muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura nkaba ndabifurije yuko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yuko babera umwaka w'amata n'ubuki umwaka wo gutera imbere umwaka w'amagara meza uzobabere umwaka mwiza cyane gusumba umwaka turangije twawubonyemo ibibazo bitari bike mbere nkaba navuga yuko wabaye umwaka w'ibibazo kubera indwara ya kovide kuva ari twabera aho twabona indwara ishobora guteza ibibazo isi yose umwaka rero tukivuza yuko imana yodufasha igafasha abavandimwe b'isi yose ibihugu byose kuko turabona yuko uwo mwaka uheze twawubonyemo ibibazo na cyane cyane iyo ndwara ya kovide indwara ya ku isi yose ata gihugu na kimwe kitashyikiriwe gutyo rero dusaba imana yuko uwo mwaka yawuduhezagiramo ibihugu byose isi yose aha iwacu i burundi aha mu bihugu duhana imbibe byaba ibyaha muri congo iharanira demokarasi ya congo u rwanda tanzania eka n'ibi biri kuri iwacu nka uganda na kenya twese uwo mwaka uzi utubere umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'amagara meza umwaka w'ibikorwa tukaba rero tubashimiye namwe bwe mwashimye kuduha mikorofone mikoro zanyu kugira dushobore gushikana ijwi kure kumbure aba turi ko turipfuriza uwo mwaka bibashyikire biciye mu isamirizi y'ijwi ry'amerika aba nitwa ndashimye emmanuel nkaba mba ku gihugu cy'uburundi komine kabezi nkaba nifuza gutasha mbere ntahije ndatahije ababyeyi banjye nkatasha umufasha wanjye n'abana bacu inshuti n'abagenzi kandi ndabifurije nawe ni nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe sawa sawa murakoze amahoro amahoro y'imana na nawe nziza inshuti bagenzi ni jewe viyane imba mu kinama nkaba ndabipfurije mwebwe mwese noheli nziza n'umwaka mushasha ababyeyi banjye ahantu bari ndabipfurije umwaka mushasha na noheli nziza mabuja nawe sinokwibagira sinokwibagira cyane n'inshuti n'abagenzi bose mbipfurije umwaka mushasha na noheli nziza sawa murakoze yari jewe viyane imba mu kinama kujya gatatu mu bukirasazi murakoze cyane
amahoro amahoro amahoro cyane mwese amahoro cyane mumeze neza jewe ndi Clovis ndi Clovis nkaba ndi ngaha mu bukirasazi muri muri kinama ku ibarabara rya gatatu nkaba ndabifurije umwaka mushasha na noheli nziza ego inshuti n'abagenzi bose nkaba ndabifurije umwaka mushasha sawa sawa
mwiriwe inshuti n'abagenzi ndabaramukije ndabifuriza umwaka mushasha na noheli nziza nkaba ndi patrick patrick ngamuka inama barajya gatatu muri bukirasazi ndabifuriza kunezerwa muri uyu mwaka mishasha hama imana ibahezagire
nawe nziza turamukije mu mamahoro nyine imana ibagume iruhande
noheli nziza turabaramukije kandi mugire imana n'amahoro umwaka wose wa bihumbi bibiri na bibiri
kubacugurura amaradiyo yanyu namwe mwese mubandanya kudukurikirana nowe nziza noweli y'uyu mwaka yashyitse mu gihe kitoroshe na gato mu gihe ikiza cya covid cumi n'icyenda kibica bigacika mu bice bitandukanye byo ku isi tubonereho akaryo ko guhoza imiryango y'ababuze ababo muri iki gihe bahitanywe n'icyo kiza hamwe n'iyabuze ababo bahitanywe n'izindi ndwara imbere yo kubandanya kubashikiriza ubutumwa bw'abifurizanya noweli tubanze tubumvisha akaririmbo gakurikira ka noel kitwa ozana kacuraranzwe na arison vestine radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubutumwa bwo kwifurizanya noel nziza n'umwaka mushasha muhire urabandanya ubu naho reka duhe ijambo abarundi baba mu mahanga
je ni n'inganza rishya nkaba n'ingaha mu gisagara ca bujumbura nkaba nashaka kwifuriza noweli nziza n'umwaka mwiza inshuti n'abagenzi bwa mbere nkaba ngira ntanguriye ku muvyeyi wanje nibafasha antoinette ari igikuzi komine vugizo mu ntara ya makamba umupfasoni wanje godefrid n'abana santiana adonai na favor Eh, nkaca nifuriza noel nziza n'umwaka mwiza umuhonke wanje bagoyikunda boniface ari ngaha mu gisagara ca bujumbura abavukanyi banje madamu nyasaba epifani ari mu rumonge Eh, sayimana oscar kapitene jejimana ferdinand nesfor kubw'imana nkuzimana thierry igete na clovis nkaca nifuriza noel nziza ababonfre banje eric batazira cheusi ari mu rumonge hari ngangeric ari ngozi ndi n'abakuze n'abakozi nyine banje hariho duwifura filibert ababa mu bushinwa arcade na guillaume ndayegamiye jean ari mu giheta igitega dr na mavukiro inosaba dr ndayize gilbert dr ndayikunda elias dr egide ngendakuriyo madame ndayisaba claire nzohabonayo aster ndayikunda esperance niyo nkuru atanaze arivugizo imakamba hariho niyo ndezi nestor ari muri obere ngayi bujumbura ndayizamba beatrice ridwine sabushimike nibo na peraji niyera focas ari makamba hariho n'abaneve banje ivara kaza aba muri maroc dr igor giraneza ari mu rwanda abakorege banje dukorana akazi ka misi yose hariho niyo ngabo felix nizigimana jimi habyarimana jean rambert na ni ku mazambu filijanse nabo hamwe n'abandi bose ntashoboye kuvuga bose ndabifurije noel nziza n'umwaka mwiza imana izibaje imbere mu babo no mu byabo noel nziza nshuti mwese mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mwumvirize aka karirimbo kacoraranzwe na hillsong kitwa jesus what a beautiful name You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Oh, I could separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus.
kara karirimbo jesus what a beautiful name kavuga ko izina rya yezu ari izina riteye igomwe kakaba kacuraranzwe na hillsong tubaza ko kabanogeye noel nziza mwese nshuti zacu aho muri hose nk'uko twabirasezeranye rero uyu ni umwanya wanyu w'ubutumwa bwanyu tuve mu mahanga tugaruke mu burundi duhe ijambo abifurizanya noel nziza nitwa Eric Nsengimana nkaba ndi umuyobozi mpuzamakungu w'ishyirahamwe imwe ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika mparanira amajambere ajape mu mpunyapfunya y'igifaransa Eh, nifuje kwifuriza noweli nziza n'umwaka mushasha nyene n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umutambukanyi wiwe eh, Angelique Ndayishimiye nifuza kwifuriza noweli nziza n'umwaka mushasha umu- umutambukanyi wanje Shugo ry'Imana Claudine n'umwana wanje Emelo Shadrach Sengimana eh, nabo tuvukana bose hanyuma nkifuza kwifuriza umwaka mushasha umuyobozi mukuru wa Eglise de- de Roche eh, Fredina Windazi n'abana biwe n'umuryango we wose hanyuma nkifuriza kwifuriza umwaka mushasha na noheli nziza umuyobozi w'ishengero ry'urutare eh, siege sociale international mama buntu n'umuryango we wose nkifuza kwifuriza umwaka mwiza na noheli nziza eh, abamambure bose b'ishyirahamwe ry'urwaruka ajape aho bari hose ku isi yose nkifuza kwifuriza umwaka mwiza eh, kandi abamambure b'ishengero ry'urutare mu burundi ndetse no ku isi yose Eh, nkifuza kwifuriza kandi umwaka mwiza eh, papa wanje ari mucankuzo Eh, nkifuza kandi kwifuriza noweli nziza eh, abagenzi banje eh, kwizera juvenali ari mu bufaransa nkabifuriza bose kuzogira amahigwe eh, muri uyu mwaka y'iterambere mu bikorwa byabo kugira amagara meza eh, n'ubuzima bwiza no kuroranirwa mu kazi kose bazokora ndetse no kuguma muri yesu Eh, nitwa Alain Majestin Barenga duhumesha amakuru y'ikinyamakuru iwacu ni mu gisagara cya Bujumbura mu murwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cy'u Burundi nagira nishifurize Noel nziza ubwa mbere na mbere amesha amakuru bane y'ikinyamakuru iwacu baheruka kurekurwa ku munsi w'ejo ku izina ry'umukandikazi Agnes Mberubusa ejo Ndayimana Teresiyo Modendi nongere nifurize ku Noel nziza abafunzwe bazira ubusa uzwi ubusho bwose bw'igihugu nongere nipurize noel nziza abangaye bari hanze y'igihugu basanzwe ari mu bagore mu makambi y'impunzi ndabona imahama ndabona ikakoma muri kenya ndabona irakiva ari muri tanzania nda- mu- mu gihugu cya uganda ndabona muri tanzania impunzi ziri mu burundi ndabona aba- impunzi z'abarundi ziri muri mozambique ndabona impunzi z'abarundi ziri muri malawi muri afurika y'epfo iburaya mu bubirigi n'ahandi hatandukanye bose ndabifuriza ko mumererwa neza ndifuriza noheli nziza abasanzwe batagira akazi mu gihugu cy'u Burundi nifuriza noheli nziza benshi bari mu gihugu hagati bari mu bitaro badashobora kuronka amahera yo kwishyura nifuriza noheli nziza umuryango munini w'abamesha amakuru n'umuryango w'umuryango n'umuryango w'impunzi ziri ku isi hose nongera nifuriza noheli nziza abategetsi b'igihugu cyacu cy'u Burundi nongera ndabifuriza ko bufashe kugira inkora iboneke a- abagorewe mu makambi y'impunzi abatagira akazi abugarijwe n'ubukene bose muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bobiheza mu bi- mu mahoro n'umutekano kugira igihugu gisubire kuba nyabagendwa nongere nipfuriza noel nziza abo bose eh, bakunda igihugu cy'uburundi n'abakunzi ba demokarasi hagati mu gihugu reka mbere n'umuryango muniniya w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko abarundi abanyarwanda abanyakenya reka mbere n'abo bose baba muri afurika y'ubuseruko murakoze cyane ijwi rya amerika kuduha kano karyo ok ni efuremu akimana herereye i bujumbura mu kanyosha ku barabara rya kane nimero mirongo itatu na zitatu ndatahije abagenzi banje ndabifuriza noheli nziza mpereye kuri barenga majesiti ego nabo turi kumwe bose vava makatus ariel n'abandi benshi cyane turi kumwe turiko turahimbaza umunsi mukuru cyane wa noheli amankaba ndabifurije bose duhimbagwe tumere neza ego hamwe na madame wanjye uwo twubakanye belize irakoze n'umuhungu wanjye akimana gian chan fahel turi kumwe mu kanyosha nyene nitwa Nahimana Valentine alias Vava ejo Noel nziza abagenzi banje nifurije Noel nziza ku mukunzi wanje gisije ari umutware wanje nifurije Noel nziza kuri famiye yanje Maganse Sandrine Eh, nifurije Noel nziza ku bantu benshi nifurije Noel nziza Claudeta ni nifurije noweli nziza bantu bose yesi abahezage mubane natwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc noheli nziza nshuti zacu zose aho muri hose mu bice bitandukanye byo ku isi ku bakunzi b'umugwi boniem ngaka karirimbo kabo ka noel tubahaye kitwa zion's dollar abaryohere kara karirimbo k'umugwi boniem zion's dollar dusezeranire ku butumwa bw'abarundi bari muri uganda
jewe nizigiyimana fatuma avuka muri mishiha cankuzo mbanje kuramuca saidi miburo nkaramuca denise nkaramuca nduwimana sabani nkaramuca uwo bitabera imana mariyamu bari ku munzenze niho ndaramukije musaza wanjye tasiyesi nongera kandi ndaramutsa n'umuhungu wanjye ari mishiha nkongera nkaramutsa mana ariyo ari mishiha nkongera kandi nkaramutsa miburo pasikadiya ari mu- ari mishiha nkongera nkaramutsa n'amayira ari ngozi iburenza nkongera nkaramutsa na sorina mwene wacu ari burenza njyewe minani pasikaziya ntuye mu bugande ndatasha mushaza zanjye yitwa miburo fariyano aba mu kirundo agacimbiri kabizi ndatasha musaza wanjye yitwa bagabo ezekiyeri aba mu gacimbiri kabizi ndatasha mwene wacu atuye rumandari yitwa sayimana mereniya ndatasha mwene wacu atuye gishenyi yitwa manariyo rehokadiya ndatasha n'abandi kandi turaherukana kandi ni- ndabipfurije umwaka mushasha noheli nziza ndabasaba kandi munsengere kuko ibi mu bugande ntabwo ndamahoro neza ndabasabye munsengere imana ibampera umugisha
ego muraho nitwa mukaremera arivera shaka gutaha abantu bo muri komini ntega hariho hariho usa gutasha musaza wanjye karaberi sabye umuganwa n'umugore wiwe wizeye imana gasupari Ha- hanyuma na mukadata banyankiye ubusa pasikaziya ubwo n'umwana wanjye niyo mwongere pasikari w'ifura yanjye nawe ka- kandi numvise ngo yarabyaye kweri yebare ubwo abashaka gutasha mbese nabo bandi ku mutima abandi tuvukana ni benshi bazoza babwirana ubwo nanjye mfite abana bane ubwo kweri ubwo kweri namwe shaka muzondungikire amafoto y'abasengezana kandi mwebare deni n'inganza rishya nkaba ningaha mu gisagara cya bujumbura nkaba nashaka kwifuriza noweli nziza n'umwaka mwiza inshuti n'abagenzi bwa mbere nkaba ngira ntangure ku mubyeyi wanjye nibafasha antoinette ari igikuzi komine vugizo mu ntara ya makamba umupfasoni wanjye godefrid n'abana santiana donayi na feiva Eh, nkaca nifuriza noweli nziza n'umwaka mwiza Eh, umuhonkere wanje bagoyikunda boniface ari ngaha mu gisagara ca bujumbura abavukanyi banje madamu niyosaba epifani ari mu rumonge Eh, sayimana oscar kapitene jejimana ferdinand onesfor kubwimana nkuzimana thierry igete na clovis nkaca nifuriza noweli nziza ababonfre banje eric batazira cheusi ari mu rumonge hari ngangeric ari ngozi ndi n'abakuze n'abakozi bine banje hariho duwifura filibert ababa mu bushinwa arcade na guillaume ndayegamiye jean ari mu giheta igitega dr nta mavukiro inosaba dr ndayize gilbert dr ndayikunda elias dr egide ngendakuriyo madame ndayisaba claire nzohabonayo asiteri ikunda esperance niyo nkuru atanazi ari ivugizo imakamba hariho niyondezi nestor ari muri obere ngaho i bujumbura ndayizamba beatrice ridwine sabushimike nibona peraji Eh, nirera focasi ari imakamba hariho n'abaneve banje ivara kaza aba muri maroc dr igor giraneza ari mu rwanda abakorege banje dukorana akazi ka minsi yose hariho niyongabo felix nizigiyimana jimmy habyarimana jean rambe na ndikumazambo filijanse nabo hamwe n'abandi bose ntashoboye kuvuga bose ndabifurije noweli nziza n'umwaka mwiza imana izibaje imbere mu babo no mu byabo